in radio e Sudamerica. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri city radio fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti y'abose mu rwanda uburundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanjye fide niyo ngabo ikigo maison de jeune kiri mu gisagara cya kigali cyahindutse inzu y'urwaruka mu rubanza rw'abakobwa batanu bagirizwa ibyaha byo gukubita no gukomeretsa mu buryo buteye isoni mugenzi wabo bapfa umugabo
ikintu nasaba leta y'u rwanda kubahiriza amategeko bakazabakurikirana bakazabahana banduje igihugu babahanatuje n'amategeko
uyo ni umunyagihugu wo mu gisagara cya kigali yakurikiranye urwo rubanza idonido kuri izi nkuru mu kanya muri hafi y'amaradiyo yanyu yamara imbere yaho reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na bagenzi banje oriyani itangishaka na thomas kamirimbi sentare mpanabyaha mpuzamakungu ihoraho sepeyi mu mvunyapfunyo yemeje burundu ko umushikirizamanza wayo ashobora gukora iperereza ku byaha by'intambara n'ibyaha by'agahomerabunwa bishobora kuba byarakozwe muri afghanistan Thomas Kamili ndaduha ibindi kuri iyi nkuru abacamanza bahaye umushinjacyaha Fatou Bensouda ububasha bwo gukora amaperereza yimbitse kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na gatatu aya maperereza ashobora gutuma asohora impapuro zishakisha abakekwaho ibyaha Bensuda yasabye ubu bubasha urugereko rwa mbere rwa CPI mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uru rugereko rwaciye urubanza rwemeza ko izi anketi zidafitiye inyungu ubutabera umushinjacyaha yarajuriye none urugereko rwo hejuru rumuhaye ukuri ateganya gukora anketi ku batalibani n'indi mitwe y'inyeshyamba abasirikare ba leta ya afganisitani ingabo mpuzamahanga harimo n'abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika ashaka kandi amakuru ku byaha by'iyicarubozo byaba byarakozwe n'abakozi ba cia ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe kuneka mu mahanga ntabwo leta zunze ubumwe za amerika iri muri cpi nyamara yaburijemo viza ya Fatou Bensouda mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kubera anketi ashaka gukora muri afganisitani afganisitani yo ni kimwe mu bihugu bigize cpi nubwo bwose itarinjiza mu mategeko yayo bwite amasezerano y'i roma ashyiraho uru rukiko urakoze thomas abahinga mpuzamakungu basanga ikibazo cy'abarwayi bihahamuka n'ab'indwara zo mu mutwe ziterwa no kuba mu ntambara ikiringo kirekire ari ikibazo gikomeye muri somaliya uranitanga ishaka hano muri studio woduha ibindi kuri iyo nkuru urakoze cyane fidele ni nyuma y'imyaka mirongo itatu abanyesomaliya batari bake bagendana inkovu zitaboneka ku maso ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bijejwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko umwe mu banyesomaliya batatu bagendana indwara bagendana n'ingaruka mbi z'intambara mu buryo bw'uburwayi buva ku guhahamuka canke indwara zo mu mutwe ivyo bitigiri bikaba biri hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu bitari ugereranyije murantunga ugereranyije n'ibindi bihugu bifise ubutunzi buke na somaliya mu gihe biri uko somaliya ifise amavuriro atanu yonyine y'indwara zo mu mutwe hamwe n'abaganga bake cyane bakorera muri icyo gisata Rauda Abdullahi Olda umwe mu baganga ariko aragerageza kugira ico ahinduye muri ico gihugu ni umuganga akongera akaba yaratanguje ishirahamwe ry'abaganga b'ibibazo vyo guhahamuka n'ivyo mu mutwe batagira imbibe ni nyuma yaho yagiye yigiye uyu mwuga wo kuvura izo ndwara muri leta zunze ubumwe za amerika agatahuka mu gihugu c'amavuko gutangura ico gikorwa yamara yasanze ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe ari igikorwa gikomeye cyane muri ico gihugu kuruta uko yavyumvira udasanga ikibazo c'uburwayi bwo mu mutwe kidakwiye kwihwezwa ku rwego rwo kuvura abantu kwa muganga byonyine avuga ko ari ikibazo gikwiye gushigwa ku rutonde rw'imigambi ya leta kugira haboneke umutekano no ku mbuga za politiki ikindi kibazo gihari ni uko hari ugukumira kugirwa ku bantu bafise izo ndwara mu kibano bigafata bigafata bagafatwa nk'aho badakomeye mu mutwe ibyo rero bituma abantu benshi bataja kwivuza indwara zo guhahamuka n'indwara zo mu mutwe kubera bakekwa ko ari abantu badakomeye mu mutwe avuga ko ibibazo abona mu gihugu ciwe mu buvuzi bw'indwara zo guhahamuka n'indwara zo mu mutwe bishobora gufasha ibindi bihugu byaciye mu ntambara mu kwerekana ko amagara yo mu mutwe akwiye gukurikiranira hafi mu buryo bwo kugarukana amahoro mu bihugu
ayo yari amakuru makuru makuru yo hirya no hino ku isi twari tubafitiye muri aka kanya radiyo k'ibiyaga binini i kigali mu rwanda haravuga urubanza rw'abakobwa batanu n'umuhungu umwe bagirizwa ibyaha byo gukubita no gukomeretsa mugenzi wabo bapfa umugabo amakuru avuga ko hoba boba barakomerekeje umukobwa mugenzi wabo gushikaho bamwonona muri bimwe mu bice by'irondoka umucamanza yavuze ko kubera uburemere bw'ibyaha bakurikiranwa ko ataburanisha urwo rubanza igihe biboneka ko harimwo abadafise ababunganira kandi bifuza kubagira i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa ibyabaye ni agahomamunwa ni agahomamunwa ni agahomamunwa igihano ngewe namufata uriya mukobwa ni icy'urupfu ngewe cyangwa nawe bakamwishyura akabona ko amuteye urusembwa nta mugabo azabona urumva birababaje turi mu murenge wa kimisagara hazwi nko kuri maison de jeune i nyarugenge mu mujyi wa kigali hakunze kwidagadurira urubyiruko abantu ni uruvunganzoka kandi bamwe bariye karungu impamvu tubashinze icyaha ni uko babikoze turi kujya namutumiye iwabo barabiterwa n'abakobwa batanu barangajwe imbere n'uwitwa zayina na miro ndetse n'umusore umwe zayina na bagenzi be bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita bagakomeretsa umukobwa mugenzi wabo kimwe mu byumba binini ubusanzwe cyagenewe inama n'ubukwe kuri maison de jeune nicyo cyahindutse icyumba cy'urukiko maze kirakubita kiruzura abandi baguma hanze baje kumva urubanza abaregwa hafi ya bose byabonekaga ko bakomeye mu masura basuhuzanya n'inshuti n'abavandimwe bacishamo bagashyenga amakuru yatangiye gucicikana hagana mu matariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yemezaga ko aba bose batawe muri yombi bazira gukubita no gukomeretsa umukobwa mugenzi wabo umwe muri bapfa nawe umugabo w'umunyamahanga bivugwa ko umwe muri aba bakobwa yari afite umukunzi w'umuzungu ariko mugenzi we w'umukobwa yaba ari inshuti ye y'akadasohoka baza gusohokana mu mahanga agiye kumwereka uwo mukunzi w'umuzungu ngo byarangiye amuciye inyuma bikimara kumenyekana umwe mu baregwa ngo yateguye ibirori byo mu rugo atumira bagenzi be ariko bafite gahunda yo kujijisha uwahohotewe kugira ngo bamugirire nabi bivuga ko umunsi bamuhohoteye babanje kumwogosha umusatsi bawufatanya n'umubiri baramukomeretsa bikomeye kugera n'aho bamwangiza imwe mu myanya y'ibanga mu cyumba cy'urukiko amarangamutima ya hato na hato yari menshi abaregwa bose kandi ntibari abatunganiwe mu mategeko babwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko batari bazi amakuru y'uwagombye kubunganira kandi ko bifuza kuburana bafite umunyamategeko metre jean rugiyo umwe mu banyamategeko bunganira ababurana muri uru rubanza yamenyesheje urukiko ko uwahohotewe atabasha kugera ku rukiko akimerewe nabi yemeje ko uwahohotewe yarangije kuva mu bitaro umunyamategeko wunganira abaregera indishyi muri uru rubanza yabwiye urukiko ko abaregwa bamaze iminsi bazi ko bagomba kuburana yavuze ko kuba umunyamategeko wagombye kubunganira yabuze mu rukiko mu buryo butasobanutse ari uburyo abaregwa bahisemo bwo gutinza urubanza agasanga abaregwa aribo bakurikiranywe bityo ko bagombye kwiburanira batunganiwe ku bushinjacyaha nabwo intero yari imwe bwavuze ko abaregwa n'ubwunganizi bamenyeshejwe urubanza kuva bagifatirwa mu cyuho kandi ko kuza kuburana bitabatunguye bugasaba ko bakwiburanira ariko umunyamategeko umwe mu bunganira abaregwa wari witabiriye iburanisha we yisunze ingingo z'amategeko yibukije urukiko ku itegeko nshinga rya repubulika risumba ayandi risobanura ko uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko budahungabanywa igihe uregwa yabyifuje yavuze ko n'imyanzuro ibarega batayibonye bityo ko bakeneye kuyibona bakayiraguraho urukiko rutazuyaje rwahise rusubika urubanza rwanzuye ko kubera uburemere bw'ibyaha abaregwa bakurikiranyweho bikwiye ko bahabwa andi mahirwe yo kwitegura bihagije bakabona kwiregura nyuma yo gushyira imikono ku nyandiko mvugo y'iburanisha ry'umunsi inzego z'umutekano zahise zongera zizirikisha amapingu abaregwa bose uko ari batandatu maze zirabasohora zibinjiza mu modoka ibasubiza muri kasho mbere yo kurira imodoka ariko abavandimwe n'inshuti bagendaga basuhuzanya n'imbohe biboneka ko bakumburanye abafite abakunzi bakagira bati nta sheni idacika ari nako bagenda basomana n'abakunzi bagenzi babo bari mu mapingu nk'uyu musore mbonye umuhaye akabizo kubera iki ndamukunda birambabaje none se hari umuntu wakwifuza ko undi muntu afungwa ku rundi ruhande hari n'abariye karungu barakariye abaregwa bavuga ko baturanye nabo aho bikekwa ko icyaha cyabereye ikintu nasaba leta y'u rwanda kubahiriza amategeko bakazabakurikirana bakazabahana banduje igihugu babahane byuzuye n'amategeko ubugome bwakomeza kwiyongera njyewe ikintu nasaba leta y'u rwanda ubu ku myaka yanjye mfite sindi mukuru ariko ibyo mbona birambabaza ni uko bajya bazana umuntu wakoze icyaha ahantu aho ngaho yagikoreye natwe tukamutera amabuye agapfa kuko n'ubundi nawe aba yakoze icyaha mana we njyewe birandenze bwana isumayiri bari yabwiye itangazamakuru ko mu bakobwa batanu bafunzwe harimo bashiki be babiri yemeje ko uwo bikekwa ko yahohotewe yari inshuti yabo y'akadasohoka ku buryo ngo yakundaga no kubasura akarara mu rugo gusa akavuga ko kuri ubu iby'abakobwa bapfa abagabo biri kugenda bifata indi ntera rwose ibyo ntabwo wahakana yuko nta makosa ba- bakoze urugomo birumvikana kandi bose ni abakobwa ubu aka kanya icyo navuga bitewe n'ibyo nabonye hari kugerageza kubaho intambara twakwita intambara z'abasileyi kwini abumva iby'iyi nkuru bagasanga ari icyo bita gahomamunwa bakanzura ko abagore cyangwa abakobwa batagombye gupfa abagabo ikibazo ntabwo ari ugupfa abagabo ahubwo ikibazo ni ubugome abantu bafite mu mitima yabo biteganijwe ko urubanza ruzasubukurwa rukaburanishirizwa mu ruhame mu gitondo cyo kuwa mbere w'icyumweru gitaha bizaba ari ku itariki icyenda z'uku kwezi kwa gatatu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze eric kuri iyo nkuru leta y'igihugu cya tanzania ibandanya umugambi wo guhungura impunzi ziyandikishije gutaha eh, ku gushaka kwazo hamwe eh, na zimwe ubuhungiro zitwagwa ku- na zimwe mu buhungiro zitwagwa ku nguvu mugenzi wacu james joven ari mu gihugu cya tanzania niwe dukurikiraniye hafi iyi nkuru mu ikambi ya nduta kuri uyu wa kane Kuri uyu wa kane hatahutse abarenga gato majana abiri biyandikishije ku bushake bwabo nyuma y'aho uwo mugambi wari wahagaze kuva mu mpera z'umwaka uheze abatashe bajyanywe mu ntara za Ruyigi Makamba hamwe na Rumonge mu gihugu c'amavuko Burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri hamaze gutaha abarenga gato igihumbi n'amajana abiri ibitigiri bitangwa na HCR ku ruhande rw'abatahukanwa ku nguvu kubera kutagira ibibaranga uwo mugambi na wonyene urimo kubandanya kuri uyu wa kane hatahutse mirongo itanu mu bitigiri dukura mu biro by'urujya n'uruza komine kibondo mu gihe abatahuka ku bushake bwabo bajyanwa na hcr ifatanije n'ishyirahamwe ry'abimukira international organization for migration abajyanwa ku nguvu kubera kutagira uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo bajyanwa n'abarongozi mu biro by'urujya n'uruza muri komine kibondo mu kubajyana hakoreshwa umuduga land cruiser hardtop ikwiye kujyamwo abantu cumi na babiri ariko batsindagiramwo abantu barenga mirongo itatu burindwi bagenda inshuro zibiri cibure zitatu batarinze kuraba iyo baje bava abahungurwa bose bashikirizwa ku gipolisi muri komine gisuru ariyo komine ihereranye n'ikomine kibondo icumbikiyemwo impunzi zahungiye mu nkambi ya nduta umuyobozi w'ibiro by'urujya n'uruza muri komine kibondo bwana paul gaspar yabariye ijwi rya amerika yuko abo bantu batari impunzi hubwo ari abimukira batakurikije amategeko mu guhunga Ya, hawa si wakimbizi, ni wahamiaji haramu waliojiingiza eh, kwenye kambi ya Nduta.
aba bantu si impunzi mu zindi ariko n'abimukira binjiye mu nkambi badakurikije amategeko tumaze kubona yuko muri bo hoba harimwo abagizi ba nabi twaciye dutanga raporo ku badukuriye mwarabonye yuko twatanze ukwezi kumwe abo bantu basubire iyo baje bava kandi uku kwezi kwaraheze ubwo rero dutegereje abadukuriye icyo bazotubarira nicyo Ndiye tuzokora aliyetoa deadline, tunataka na tunasubiri yeye atoe agizo, sisi tufanye nini. Akiamua sasa tuanze kuingia na kuwachomoa, tutafanya.
bamwe mu bo twasanze barimo guhungurwa mu biro by'urujya n'uruza komine kibondo mu kiganiro n'ijwi rya amerika bavuze yuko hari abahungutse bongera barahunga kubera icyo bahunze basanze kitarakemuka basohoye mu nkambi abarongozi baciye babima ubuhungiro tumaze gushikayo mu nkambi twaciye dusanga abo bahaye amakadi bahageze igihe babafungira bavuga ati ntidusubira kubaha amakadi kuko tubonye mwaje muri benshi twebwe rero ca tuguma uko tuguma turara munsi y'ibiti tukarara ku mabaraza y'abandi bafise amazu mu nkambi ariko kubera haba hari abagenzi twahasanze basigaye ico kurya baraza baraduha ivyo turya mugabo kuryama ntibaduhe kubera n'abatware baho bavuga ati umuntu azoraza umuntu yagarutse azoca atahana nawe n'ikadi yiwe nta kamaro izoba igifise harimo n'abandi iyo basigaye batinye twe twaciye tugenda reka tugisigure tugende neza nta ngorane abandi yewe bose baratinye hariya bariyo baracuzuye kuko nyine bariko barahimiriza kugira baveyo muga abantu benshi baratinya batinya kubera iki urumva baca batinya ngo nk'abo bagenda bakaza batera ibihuha ngo bashika babica umugabo w'uwanje ye yarahunze ansiga muhira amaze guhunguka ashitse muhira abantu batangura kumutera ubwoba aca arasubira mu nkambi ndabonye gutyo nacisha ndamusange no mu nkambi turabaho nabi nyene tuja turagenda gukorera nyene turonda ivyo turya none tubonye baduteye akamo ati ni ugutaha batagira amafomo duciye tuvuga ati dutahe mu gihe impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zirimo gutahukanwa ku bushake bwazo abo igihumbi badafite uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo bahawe ikiringo c'ukwezi kumwe gutaha ku bushake bwabo nyuma y'aho bazojanwa ku ngufu uko kwezi kwarangiye itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi guheze kwa kabiri abamaze gutaha barenga gato majana atatu ariko gushika n'ubu umunsi nyezina wo guhungura abasigaye bose nturavurwa bwana remigius pesambili ni umurongozi mukuru w'ibiro by'uruja n'uruza mu ntara ya kigoma Sasa wa raia wa Burundi wengine wametoka walikotoka Burundi kuingia nchini Tanzania bila kufuata taratibu. Wameingia wakajipenyeza njia za pori za panya moja kwa moja mpaka kambini. Mahesabu aba barundi binjiye mu gihugu badakurikije amategeko binjiye bakiriye mu nzira zitazwi baca bigira mu nkambi ibiharuro biboneka yuko ari abantu igihumbi mirongo ibiri n'umunani ntibakurikije amategeko ubwo rero ni ugusubira iyo bavuye kubera nta burenganzira bafite ntibizoshoboka kubaha imfashanyo kubera atawubazi tuzobatahukana byanse bikunze Uhamiaji. Na uhamiaji naanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka.
mu bitigiri bishasha byatanzwe na HCR itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca Tanzania ni ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani na cumi na batanu mu nkambi yandi utahasigayemwo ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ijana na mirongo ibiri na batandatu nyarugusu hasigayemwo ibihumbi mirongo itandatu majana abiri mirongo itandatu na batatu na mutenderi hasigayemwo impunzi mirongo itatu na bibiri majana atandatu mirongo itanu na batandatu kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc hasigaye amezi ashika abiri gusa ngo amatora atunganywe mu burundi abanyepolitiki barenga cumi baramaze gutangaza ko bazohiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mbega ku rubuga vyifashe gute mu kiganiro carenganye umukanyizi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umukuru w'ishirahamwe onelope ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cayo hamwe n'inyuma yayo Gilbert eh, Beko Njangwa atangura avuga ukuntu abona ivyerekeye itegurwa ry'amatora biriko biragenda
Eh, mu burundi ibintu bifashe neza cyane cyane turaba ingene amatora ariko arategurwa no mu bwisemi tukaraba n'ingene leta y'uburundi yategekanije ingamba kugira ngo amatora azogende neza cyane cyane mu nteguro yayo ubu unye tukabona yuko n'imigambwe y'ibikirariganwa umwe umwe wose wishyira wizana nta ngorane zihari hagati y'imigambwe hagati y'abigenga mu bene gihugu amahoro n'umutekano bitsimbatanye ubu bimeze neza mu burundi amatora ariko arategurwa neza ikirangaminsi kiriko kirakurikizwa nk'uko seni yabishikirije ubundi murabona aho bageze ni ukwitoza bajya kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bajya kwitoza mu kibanza cy'abashingamateka mu bibanza by'abahanuzi b'amakomini bose bari baratanga intonde urumva yuko nta ngorane mu burundi zihari
muribaza ko icuka kiriho muri iki gihe kizotuma amatora aba mu mwidegemvyo no mwituza
yego abantu barafatanya mu nda turabye n'ingene demokarasi bariko barayitahura turabona yuko abantu bemera kontu z'ihiganwa bariko baremera ihiganwa abantu kandi urabona ko umwe umwe wese yiyemera mvuga ati jewe ndogira nzotsinda ukabona ko ajya kwiyandikisha mbere yishimye anezerewe cyane ubona yuko atabwoba kandi turabona yuko mbere ubu unye n'abigisha imirimo migambwe makoraniro nta n'umwe ariko araturatuza cyangwa ngo aburagize kuko birakorwa mu mutekano ntange mwishyirahamwe ryanyu onerope imyaneka no gutotezwa kw'abanywanyi umugambi utavuga rumwe na leta nka senere mu bivuga kwiki benshi barakunda kwitiranya ibintu turabye twebwe nka byo bwa mbere ni mu gace k'akazi na muntu byose ndabikurikirana kandi n'ababa bari mu busho butandukanye haba mu mapizo hose mbinjirayo ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakora ibyaha ku gatwe kabo hanyuma bagaca bashaka kwifadikiza umugambi baba barimo nta tegeko na rimwe riri rirava muri leta cyangwa riri rirava ku bafite ibibanza muri leta boba bashaka kwikika ku bushobozi boba bafise mu ntwaro kugira ngo batoteze umuntu bamuhoye ibyiyumviro byiwe cyangwa bamuhoye umugambi barimo ibyo niyumvira yuko n'ingwano za politiki barimo abashobora kuvuga bati uyu u bamuhoye yuko ari umutemere cyangwa bamuhoye ko ari umukorona ibyo byose niyumvira yuko uko tubibona ni uko abantu bahanirwa ibyaha byabo bakoze batari kubahanirwa yuko bari mu mugambi kanaka Burundi hari imigambwe irenga mirongo ine ariko gushika ubu abategetsi bamaze kwiyandikisha boba baba nka cumi cyangwa batarashika cumi abamaze gushikiriza inzandiko zisabwa kugira ngo babe abakandida murashaka kuba muzi icyatumye abandi barongoye imigambwe cyangwa iyindi migambwe itagira uruhara mu matora ahubwo twebwe tubona yuko nk'abahinga turabona yuko n'aba ari benshi kuko turavye ku kibuga burya turabona imigambwe ishobora kugira iti twe twokwitoza abatagiye kwitoza si ukuvuga yuko hari ico batinya ahubwo muri politiki hariho ibintu bitari bike bisabwa kugira ngo wemere kwitoza hariho n'uburyo bw'amafaranga hariho n'uburyo bw'ingene umugambi uba witunganije ku kibuga mu gihugu cyose utwara umugambi akabona yuko adashobora kwitoza naho iyo bari uwigenga kugira ngo yemere kujya mu ihiganwa nuko ababona yuko ashobora kuhakura ikintu aho rero nta ngorane zihari itoza ugushaka cyane cyane yuko ibyirizwa shingiro ry'uburundi biremeza yuko umurundi wese afite uburenganzira bwo kwitoza no gutora ibyo rero niyumvira yuko nta n'umwe yaba yabiretse kubera yuko hariho ikibimubuza kindi atari kubona ko umugambi wiwe cyangwa we nyine adashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hariho rero abataje kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyo birazi bazokwitoza nko ku mu bashingamateka cyangwa bakitoza mu bahanuzi b'amakomine nuko bizogenda ndibaza kuko bose ntibashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mwatubwiye ko icuka ari cyiza reka ko amatora azoba mwituze ariko hariho abanyapolitike cyane cyane abari hanze banditse bandikiye abategetsi bo mu karere bagabisha ko mu Burundi ayo matora ashobora kutazogenda neza kandi ariko aba ariko ategurwa mu gihe ivyerekeye agateka kazira muntu n'umutekano bitifashe neza abo banyapolitike mu babwira iki canke ivyo bavuze mu bivuga kwiki mu gace k'akazina muntu hoho urabona dusanzwe turi abakomiseri baho turabona yuko ku kibuga amahoro arahari agace k'akazina muntu karubahirijwe n'uno munsi ari uno munsi nari bubanza twavuyeyo hariho abatunguwe batari bake kubera yuko tuba turi ko turakurikirana ibyo bibazo abantu bari hanze nabo boba bafite ibindi boba basaba by'ukuri bobisaba neza ariko kuvuga ngo ku kibuga ahantu utaba buri ko ngo uravuga ngo umutekano ngo wapfuye umutekano umeze nabi ibyo niyumvira yuko ari abanyapolitiki bari hanze baba ukundi kuntu babona ibintu nuko bobo baba bashaka gutaha mugabo ko abari hanze bose bakeneye gutaha ariko barataha hariho n'abamaze gutaha b'abanyapolitiki kandi bobo nta n'umwe aramererwa nabi ngo aratashe twe turabakurikirana nabo nyine turabona yuko atangorane bafise na leta abatashe bose barishira bakizana kandi bashikiye mu bintu byabo nta n'ibintu byabo na bikenya bigeze basanga babatwaye ahubwo abo bavuga gutyo b'abanyapolitiki baba bari hanze ngira ngo nibo bari bamwe baba bari ko umutahe hanyuma rero urumva za politiki n'iza politiki n'intumba baba bafite ibyo bariko barapfa cyane cyane imbere turazi ku kibuga bidatomowe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi y'amerika ni ikiganiro muri isanga twatumiye umushinga gilbert beko njangwa arongoye ishyirahamwe onerope turi kumwe n'umunywanyi harerimana mwiriwe neza harerimana muri hehe mu gisagara cya bujumbura mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo murafite icyiyumviro kubashimira kubera mwashoboye no kunyumvisha amajwi y'uwo mutumire kandi mbangiye no kumuhamwiriye nagomba ndamubaze aravuga ko ku byerekeye amatora n'ibyo turabona ino yuko imyiteguro ikomeye cyane rwose hariho n'imigambwe ubu ibonekana ku rubuga nka senere mu mitumba hose ariko nanjye ngoma ndamubaza akabazo agiye kuvuga yuko atabantu b'imigambi bahohoterwa ubu nyine akarorero gatonya mu kuri radiyo isanganiro twumvise bavuga muri iyi nyene umushingamateka yari muri porogirese ya ruyigi igihe yategerwa agakubitwa urazi umushingamateka agendana n'abapolisi icyo yongihakana ko politike ku rubuga ariko bimeze neza mu burundi byera ko bitangazwa n'amaradiyo cya kabiri nacyo no abashingamateka bo muri seneri bakongera bakavuga ko muri birare y'uko habamo gufata bapfungo kuvaho ya migwi yitwaje ibigwanisho bavuga yuko yari yaje muri birare bagaca baza kurondera abaseneri aho bari baca babatwara kubafunga none ibyo yovuga ngo nabibikira ubutegetsi ngo bagira ngo cyane abagizi ba nabi kandi biba ku mugaragara ahubwo gusa icyiza dushima ni uko tubona amatora y'umwaka yitabwe n'abantu batandukanye kandi benshi umuntu gusa aragishima yego kandi turabona yuko amatora azoba akazoba nk'ayandi yaheze yose birabonekana yuko azokwitabwa n'abantu baza gutora uwo bashaka nagomba ndamwibarize gatoya yego mereka ndamwibarize gatoya yego wewe tugire muri ibi bintu by'imubyeyi yaba abantu bapfunzwe b'abanywanyi ba senere twavuga yuko mu busho ajaje biba yarabikurikiranye arabona yuko batahawe ibya politike yuko araka yuko baba bari mu yandi makosa mu mu busuma mu biti bitandukanye biba yarabikurikiranye arabona ko atari reka reka tumuhe ijambo gilbert bekonjangwa duhiriwe duhishije kuko muri no mu murwi w'igihugu ujejwe agatekakazina muntu inyinshi ku bibazo bibajijwe na harerimana mu by'ukuri ubu muri aka kanya sindi kumvuga iby'umugwi w'agateka kazina muntu sendi hasi ndimo ubu muri aka kanya turi ko ubwa mbere sindi umuvugizi w'uwo mugwi kandi ibyo birabujijwe yuko dushobora kuvuga uko umugwi ubona ibintu ku kibuga ubu ndiko ndabashikiriza ingene amatora atunganije ingene tubibona yuko bariko barategura amatora neza abariko baratanga intonde zabo zo kwitoza ingene ziriko ziratangwa ata ngorane ziri hagati y'imigambwe iri hagati y'abigenga n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano ariko ariko ariko no mwishyira hamwe onerope murakurikirana iz'amatora imbere
ariko rero tugomba kubabwira yuko aravuze ibintu by'abaseneri yuko ngo muri bujumbura hari bane ibyo ni ibibazo ubutungane bukurikirana ibyo ni ibibazo iyo abantu bariko baragwana none nk'abantu baba bafite ibigwanisho bakaba bariko batera ahantu abajeje umutekano boreka kubagwanya gute kubirukana no kubakuramwo muri ibyo bintu baba barimo ibyo onye n'ibintu by'ibifadikizo kandi igituma tudashobora no kubyemera nka twebwe muri bonerope burundi ni uko nk'utwara umugambi seneri nta na rimwe aravuga yuko ariwe aserukiye iyo migwi iyo biri kiratera cyangwa iri kiragwana ibyo bintu rero niyumvira yuko umugambi wose uri imigambi imwe ngaha mu burundi ni uko mbona bariko bazana ibintu twari twararenganye mu myaka yahera niho wasanga umugambi uri muri utavuga rumwe na leta uca ufata umugambi ni ukuvuga ibintu byose bibi leta iri kirakora mugabo by'ukuri ubu unye twari tugeze ahantu umugambi wose bategerezwa kwigenza neza kugira ngo bajye mu matora batekanye kandi abenegihugu batore atamusugumano uhari nicyo gituma rero niyumvira yuko abo ibyo ariko aravuga umuntu afatwa ko keneri cyangwa ari uwundi wo mu wundi mugambi nibyo ni uko bimeze muri keneri ni umugambi mu yindi migambi nicyo gituma uzokwitoza nk'iyindi migambi mugire ibihe byiza amakuru n'ibiganiro aha niho bigarukiye